o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso nna ke ngwana a tlhagetseng mona mona mo fanabale park ke ha ke tsamaya ke le godisetswa ko ka ke a gokela fanabale park ke motlhane ke kena sekolo monana le rate moletsane ke ngwana a mnyane ga botlhoko kgona ke na leng dilemo tse tsang twenty ke motho a ratang batho ke motho a ratang go thusa batho ke motho a ratang go bua le batho eh legato moletsane ke motho a dulang a ithabetse fela matsatsi otlhe ke rata lo ka dintho tse ntšha mo bophelong ke motho a ratang go greba opportunity ka matsogo a two ga ke bona opportunity ka e mathela mm, mm-hmm. he o itse o bua jalo ka opportunity go e latelela o motho ga batho motho o ratang batho motho o eh. dulang a itumetse ka nako setsotlhe yo yaanong o tlolela wena lerato o tshela ka bogwele o ka re bolola ke mofuto feng wa bogwele bo o tshelang ka bone nna ke phela ka eh bogole bo e le goreng bo bitswa ka gore ke right above me amputation go bolelang gore ga ke na loto ka letlhakoreng la gaete loto la ka le gaotse ka godima lengwele mm, mm. ee eh, mm, ke ile ka ka bana o askis okay eh, eh ke ne ke re ke ke botsa sone so so se arabang se go okay Oh okay. Ka selemo sa 2018 ke ile ka ya kerekeng. Ke ne ke ile revivaleng and then ne ke apere ditopo. So tha mm. ke le mala lengwele. And then ka nka yana ntho ke re ah maybe ko bane fela wa bata le thinyetsegile. Ka matha dingaka selemo kaofela sa 2018 o ntse o thwe ke robile fela um tendon le di-ligaments Mm. and then 2019 ke ya sekolong ke lo qala tertiary kwana velkomo ha ntse ke le sekolong ke motlhane ke kula ha bohloko slowly ka ntse ke latlhelwa ke motsamao wa ka ke matha dingaka dinaka di sa bone gore ke eng eh, e eh, entshwereng ke ya di-hospitala ka mofuta ka mefuta public ke ya di-private o ntse o tshwana fela o fitlhela later the yellow tlola ka se le gogoile se le fufulelwa se tle gongwe o mover at all ke ha ke ya ko medi clinic ha ke fika teng ke ha ba diagnose ka cancer but le teng doctor wa teng o na se kgone ho mpolella hore ke tshwere ke cancer ka dilemo tse ke na leng tsona so kang re sa rela ko Charlotte Maqeke ha ke fika moo ka hona mo ile e go ba ile ba nkopanya le tlhaka tsa ka bana ba ne ba le tshwere ke cancer e tshwanang le ya ka ba ntlalosetsa gore ke tshwere ke cancer and go tloetsa halang ba ba ba e bitsa mang mofuta wa cancer o na leng one ke osteosarcoma osteosarcoma ee ke cancer ya masapo haholoholo e tshwara bana ba e leng ba batlele haholo for dilemo tsa bona um e ngata haholo bashimaneng and e tshwara gona bana ba e goreng ba lekana from dilemo tsa 18 until 21 mm -hmm. ee yaanong um eh, ga o tla mo charlotte maqeke mo o ile o kopana le bone bana ba ba go tlhalosetsa go ne go tlang mo tlhaloganyong ya gago gore he banna ke ka dilemo tse ke le mo tsone tse ke sete ke na le cancer ke ne ke na le dilemo tse 19 ka nako eo ga bane mampolelela ntho eo ke ne ke sa utlwisise go etsagalang gobane jalo ka ngwana motho wa motho ga o utlwa lentswe cancer o nagana gore ke pheletso ya lefatshe ke bophelo ba gago ba fela motsotsong oo e nkile nako gore ke amogele pele gore o etsagalang ke le ka tlametse gore ke ithute hantle ka bolwetse bona gore ke bolwetse bo tswang kae bo khositswe ke eng and gobaneng nna bontshwere bolwetse bona e nkile nako gore ke amogele gore one day ke tlo tsowa ke sena loto and go ne go se bonolo go hang gobane jalo ka thaka tsaka le nne ke batla go tswelela pele ka dithuto tsaka ko tertiary le nne ke batla go etsa dintho tse loreng di etsa ke thaka tsaka but ne ke sa kgone hoba ke le dula ke le hospital for ntho e ka etsang selemo fela jaanong mm-hmm. mm-hmm. eh. a re tsene mo kgang ya gore ke ye cancer eh ka fa ba go bolletse leng gore o tshwanetse o kgaole leoto se wa sile sa go tsaya jang le ga o fetsa fela o ile wa ikutlwa jang gore he banna gore lerato ga ke na leoto o ile wa ikutlwa yang <laughs> ke ntse a ke re ga o tshwere ke cancer go bana le treatment e bitswang jalo ka gore ke chemotherapy ke mm-hmm. nkile chemotherapy for dikgwedi tse three after dikgwedi tse mm-hmm. three ka e o tlholagala gore chemotherapy e nana ga e nsebeleletse ka mo go tshwanetseng e sebetse ka teng so ka ke fuwa taba ya gore it's a matter of uh, it's a matter between life and death either ke tlo ntsha loto kapa ke tlo dula le loto la ka gobane ke ile ka kula ga botlhoko ka moga chemotherapy ya ka ya boitiri ke ile ka tsoa se ke sa kgone go bua ke ile ka tsoa se ke sa kgone go utlwa gantle ditsebeng e le yona ke gateletswe ke um chemotherapy ene e jele masole a mmele kao fela so doctor be di fitlha di gore o ise go kopa go ntsha loto before cancer ya gago e spreada le go feta goba ne ke se ke kgone go iketsetsa letho ne ke sa kgone le go move ka nako eo ke ha ke tla dumela gore ha letso loto lena gobane bophelo ba ka bo more valuable than loto mm, mm-hmm. Eh. Mm-hmm. sa le ka o ntshitse loto botshelo ba gago bo fetogile ka tsela e ntseng jang botshelo ba ka bo fetogile hantle ha ke batle wa maka ebile ke believe gore bo 10 times better than before ke motho a fetogileng le nna ke ile ka ithola gore di-strength tsa ka se di fetoile ke ile ka ithola gore se ke le motho ya ratang dintho tse ditjha ga ke sa le motho ya ne ke le yena ga ne ke tsamaya ka maoto a matjha gobane ke bile ba go ke ke ile ba tswalo ya ka ya bobedi ga ke qeta go kgaola loto ke ile ka tlametse o ithuta ho etsa dintho ka tsela e fapaneng e seng ka tsela e leng ke hlahile ke etsa dintho ka tsone bo dintho tse nyane fela se ka bo alola kapa bo kolomaka ko go ntho e nngwe le e nngwe e ile ya tlametse e fetoge se ke tlametse ke adjuste to seemo sa ka se setjha sa bophelo Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ee. a go ile gona boima mo go wena gore o amogele gore ga ona loto kgotsa re itse ke eng e ne ditlhabi tsele di fedile go siame ga ke sa tlhola ee. ke ya bo di a ke siame ke ntse ke sena loto kgotsa o ile wa re ash mara tota gape a ke na loto mara ke ile ka lemoga gore um eh, go na le batho ba e le goreng ba kula go feta nna ka tlametse gore ke ithute bophelo ba ka bo botšha mara gantse ntse ke tla ke kore matsatsi gantse ntse a a feta o gena o ipeya gantle gore okay tshwanetse ke lokise ke adjuste monagano wa ka gape o kopana le di-challenges tse le goreng di ngata nna di-challenge tse ne ke rata go kopana le tsona ke gore mo ke dulang teng ke dula di-flateng so it's not wheelchair friendly wheelchair e tsamaya ga bohloko aroundo eh, um go palama di-steps every day wa bima di-thata ne mm -hmm. and hape le batho ba lefatshe batho ba lefatshe le bona ba na sa etse gore go be bonolo gore motho o amogile seemo sa gago o fumane ha ke ya toropong batho ka ofela ba dula ba ngetlile batho ka ofela ba dula ba nshebile so e ne e dia self esteem ya motho yona ntho eo but ka mora nako ke ile ka ipeya hantle ke ile ka itukise ke ile ka amohela gore ke nna mang mm. ene ke tletse eng ene ke batla go phelela eng so ke batla gore hona jwale jenana ke bone ka re ho go se go le betere gore at least ha ke sa kula ka mokgone ke kula ka teng at least ha ke sa le blind ga ke sa bona se ke bona se ke fitile stageng sa go ga ke sa bona se ke fitile stageng sa go ga ke sa utlwa se ke kgone go iketsa dintho hape jalo ka ga ne ntse ke kgone go iketsa before ke kula mhm mm, mm, mm. yaanong bona utlwelela ha o lebeletse botshelo ba gago o lebeletse le dingwaga tse le mo go tsone o tshela botshelo ba gago ka botlalo go sena maparego a gore o o ga ona loto o na le dintho tse e le goreng ntse di nkisetsa morago ko go na le ntho tse e le goreng ntse ke sa kgone go di etsa jalo ka motho e le goreng o phela um bophelo ba tlhaka tsaka empa ke dula ke leka gore ke etsa dintho tse e le goreng le bone ba di etsa ke dula ke leka gore ke phele bophelo ba ka as if ke tsatsi la mafelelo mo lefatsheng ga ke dumelele gore dintho tsa lefatshe di n eme ka pele mm-hmm. so mm-hmm. nna bophelo ba ka bo ke bophela to the fullest ha hona di-restrictions tse e ke ipehela tsone mm, mm-hmm, mm-hmm. wa tsamaya wa dimolong wa tsamaya o <laughs> ebile ke rata le mahlo a batho ke tsamaya ke apere ntho tse khutshwane bo dikhethenyana di-short pene ke rata ba ntse ba nsheba ba ntse ba mpotsa gore o etsaetseng <laughs> e ke re ka go bona ka sketeng eh, se sere sa le <laughs> tope ka e apara pele fela wena eh um batho ba sentse ba go botsa gore go etsagetseng batho sentse ba ekete ba batla go utlwela botlhoko ba re ba go thusa ba go bona go le gongwe and wa tseba batho ba etsang jalo ga ba elelele gore ga ba utlwela botlhoko ba ntse ba go tloloka a gesheng ba o lematsa maikutlong so tshwanetse ga o le motho fela ga o kopana le batho o enke fela gantle fela gore wa tseba keng o sa tsebe le nne ne ke sa tsebe go na le ntho jalo jaaka um eh, kankere ya masapo so le bone ko ithuta dintho tse ntšha o no dule o leke go ruta batho ka bolwetse bo o phelang le bona ga o kopanya le bona o seke wa ba felela pele hobane le bona ga ba utlwe le bohloko because eh ba batla go dia ke tsela ya bona ya o bontsha hore ba o gathalela mm. lerato we bo mogae bone ba kae wena a batla bo mokae <laughs> <laughs> <laughs> o bua nnete fela ga o le ngwana ngwanana o sena loto kapa o phela ka bogole bo bong le bo bong ga go na le bo mokae batlang tseleng ya gago o gena o ipotsa ntho tse ngata gore motho o o tletse mo gobane a a na le di-intentions tse lokileng kapa o tletse mona because a batla go bona gore go tlo ba jwang o utlwana le motho wa segole so ha o le segole ntho e nngwe le e nngwe e tsagalang o batla o enka ka tsela eo ya gore a amane motho na wa bo go thata go tshepa especially nakong tsa nou tselena ga o ntse go nyamela banana ba bangata o ipotsa le wena ga o le motho gore nna ga nke ka bana ke ka kopana le seemo se jalo mo ke tshwarwang pogo teng ke ko itonela jwang ga nke ke a fitlha situationeng sa go tshwanetse ke mathe ke seibe bophelo ba ka ke tlo matha jwang ke sena loto mm, mm. dikroko ka nako tse dingwe di a o tshwarelela o le motho because you don't feel safe ga ke ikutlwe ke bolokegile ga ke tsamaya ke le mongwe gobane ke tsamaya ke mm. tshoile ka letsoalo ga nke ka tlhaelwa ke something ke tlo itwanela jwang ke tlo matha jwang ke tlo itshireletsa jwang mm, mm-hmm. mm-hmm. eh. ga jaana o dira mo botshelong ba gago ebile o ikaelela go dirang o ikaelela go fitlhela eng jaaka one o tlhalose gore wena o grapa di-opportunity gona jalo ntse ke ngwala buka ka story sa ka story sa ka eh, ke tsetse hampe o e publisher ke na le organization e bitswang ka gore ke leng a lempo ke dula ke tsamaya ke motivata batho haholo le ntse ke sebetsa ka bana ba ile ba banyenyana ba na le kankere ke ba tshakela malapeng a bona ke ba gothatsa ke bua le bona ke ba thusa ka ke ba fa di-tips ka gore ke eng e nsebeleditseng nna ga ne ke santsene ke nka treatment ya ka ke eng e ntseng gore ke kgone ho fola ka potlako ke mm. leka ho ba beya hantle ho ba motivata eh in the next future ke batla go lo qetella dithuto tsa ka ska ha ke tsholo ke le ka kula ke le tertiary ke batla go etsa bo psychologist kapa hona bo social worker because ke bone hore ho thusa batho ke ntho e e ka go ho nna ke hona mo ke tholang eh enjoyment ya ka yo go thusa batho hona jwale ntse ke leka go thusa batho ba e ka reng ke di gole ba tshwanang le nna go ba fa bo di kroko di crutches jwalo jwalo mm mhm mm. eh, molaetsa ne ke re ke re ka mona gape ntse ke leka go nyolosa di-funds go reisa di-funds tsa go reka loto because se ka ke tlhalositse gore dikoroko ka nako tse dingwe di a ntshwarelela and-e ga bohloko so mm-hmm. loto la ka le tshwanetse ke le reke quotation tsa teng di a tura gagolo the cheapest one e tsa fifty six thousand ganyane-ganyane mm-hmm. ntse ke leka go romelela di-company di-proposal ntse ke le ka kopa batho donation so ke a tshepa gore ka le leng la matsatsi modimo le nna o tlang etsa gantle ke kgone go bana le loto le le goreng ga le tlo nthibelela le le goreng le tlo etsa gore ke kgone go fitlhela dintho tse ke batlang go di fitlhela bophelong loto la gago le fodile gore o ka tsenya loto le lengwe ee loto la ka le fodile ka mogare ke nkile selemo ntse ke a ke re tshwantseng ke selemo until le kwale ya gantle ka mogare so le fodile no o le hantle go sheka fela gore motho o one loto le hantle oh okay bona wena eh, lerato ra solofela gore bareetsi ba rona ba reeditse mme ga jana ga o ka na le thuso o ka leletsa motlhagisi wa rona kgotsa o mo romela email wa bua gore ka gongwe o ka thusa eh, lerato ka tsela e ntseng jang ko go seholegi r sabc co za lerato re lebogetse nakotlhe ya gago ebile go eletsa masego le matlhogonolo ebile re a solofela gore e tla re mo nakong e e tlang ga re go bitsa o bua le rona ka kaone o bo re bona ke na le loto <laughs> man ke tsa go reka loto a ke teng <laughs> a ke teng ke teng ke tla ka ke le bolella gore a ah, ke ile ka thola mosamage ya molemo ile nga ntswela hantle a ntonatela gore ke kgone go bana le loto le nna ke tshwana le bana ba bang ra a leboga kere tswelela pele go nna wena fela jalo tswelela pele go thusa bao ba thusang akere thank you ra leboga ke lerato moletsaneng re buisana le ene e ka go tshela botshelo ba go agolosegilo la mutlo gore a re bone o apara dicat o santsene a rwala topo o boitse keng e santsene le ene o tshela botshelo ba gage a gololosegile a phutulogile ga a re ga ana loto mme hela selo se se nkamileng ke ga go tla mokgang ya borre gore heish mara o gololosega jang o phutologa jang ka dilo tse di diragalang mo lefatsheng la rona gone ga jaanong tshotakako ya bana le basadi nako tse dingwe e beela batho ba bantsi maparego le gale re eh, ra solofela le gore e tla re mo nakong e tlang ke toro yaka ewa gore ga re mmitse ka kwano a ba na le loto a tswa go reka loto tlheng a re thuseng o mongwe go reka loto mosamare o molemo wena o reditse ga jaana o ka bobua gore o ka thusa jang gore ngwana wa batho a ne le loto se ke mosering fm konka bokamoso